Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaa irraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kallattiin kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikuuf kaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa karoorri Doonaald Tiraamp waadaa ijoo ennaa duula filannoo seenan irratti fuulleeffachuudha jedhamu. waajirri mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaazaa keessatti kanneen ajjeefaman dhibbeentaan torbaatamaa ol dubartootaa fi daa'immanii jechuu isaa fi kanneen biroo isin biraan geenya hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti oduu har'aaf qindeeffanneef immoo jaallannee gammada.
waraqaan sagalee kenname lakkaa'amee dorgommiin pireezidaantummaan gaggeeffameen doonaald tiraamp injifachuu isaanii roobii ganama yeroo himametti fiigichi biraa battalumatti jalqabe kunis fiigicha torban kudha tokkoof bulchiinsa haaraa amajjii digdama aangoo biyyattii fudhachuuf qophii ta'u gurmeessuu ta'eera bulchiinsi pireezidaantii tokkoo muudamtoota kumaantamaan lakkaa'aman kan of keessaa qabu yoo ta'u filannoo booda torban jalqabaa keessatti garuu namoota kaabinee pireezidaantichaa ijaaran adda baasuu irratti xiyyeeffannaan kan itti kennamudha kaabineen akkuma baratametti ittaanaa pireezidaantii fi hoogganoota kutaalee hojii raawwachiistuu kudha shan kanneen akka kutaalee dhimma alaa fi maallaqaa of keessaa qabaata kana malees qondaaltota gara kudhanii ta'an kanneen gitoota hojii sadarkaa kaabinee irratti tajaajilan kan akka bakka bu'aa daldala yuunaayitid isteetsiif daayireektara tikanagaa biyyoolessaa fi hoogganaa hojjetoota masaraa waayit haawus of keessaa qabaata ittaanaa pireezidaantii fi hoogganaa hojjetoota irraa kan hafe muudamtoonni sadarkaa kaabinee hundi mirkana senataa argachuu qabu. kamisa kaleessaa galgala tiraamp yeroo dheeraaf paartii riippaabilikaanotaa keessa kan hojjetaa turanii fi hoogganoota ijoo lamaan duula filannoo isaanii milkeessan keessaa tokko kan ta'an suusii waayils hooggantuu hojjetoota isaanii kan waayit haawus akka ta'an beeksisaniiru kunis dubartii jalqabaa aangoo sana qabatan isaan taasisee jira tiraamp bulchiinsa isaanii kan marsaa lammaffaa kana keessatti. ga'ee ijoo eenyu akka qabaachuu qabu yaada muraasa dhiyeessaniiru bulchiinsa isaanii samarsaa jalqabaa keessatti gitoota kaabinee fi dameelee kaabinee keessatti kanneen tajaajilan hedduun ergasii pireezidaantii amma filataman waliin addaan ba'aniiru gariin isaanii haga mormituu tiraamp kata'an ittaantuu pireezidaantii kaamalaa haarisiin deeggaruutti ga'aniiru. haa ta'u malee muudamtoonni duraanii lakkoofsi isaanii guddaa ta'e tiraamp waliin walitti dhufeenya gaarii kan qaban yoo ta'u bulchiinsa isaa ammaa kana keessatti gahee guddaa qabaachuun deebi'anii mul'achuu danda'u.
waajirri mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota jimaata har'aa akka ibsa baasetti du'a namoota gaazaa keessaa akka mirkaneessetti gara dhibbeentaa torbaatamaa kan ta'an dubartootaa fi daa'immanii jedhe.
kunis seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuudha jechuun balaaleffatee jira lakkoofsi tokkummaan mootummootaa baase kunis ji'oota isaan jalqabaa torba isa waldhabdee israa'eliif hamaas kan waggaa tokko dura jalqabame sanarratti walitti bu'iinsi sun jalqabamee baatii isaan jalqabaa torba keessatti namni kuma saddeetii fi dhibba tokkoof kudha sagal ajjeefamu kan waajirri mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa gabaase kun. isaan ga'oonni faalisxiin walitti bu'iinsa baatii kudha sadii keessatti namoonni kuma afurtamii sadii caalaan dhumaniiru jedhan sanarraa baay'ee gadaanaadha garuu tokkummaan mootummootaa umriif saala miidhamtootaa akka addaan baasetti dubartootaa fi daa'imman hedduu ta'uu isaanii kan ibse sun isaan ga'oonni faalisxiin dubbatan waliin wal fakkaata. waan qoratamee bira ga'ame kun seera gargaarsa namoomaa kan addunyaa kan cabsu ta'uu tokkummaan mootummoota gabaasasaa fuula 32 qabu kanaan beeksisee jira israa'el gabaasa kana laalchisee battalumatti waan jette hin qabdu.
erga mallatteeffamee waggaa lama kan guute waliigalteen piriitooriyaa ilaalchisee ministirri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi antanii bilinkan ibsa baasaniin buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru akkasumas tajaajiloonni bu'uuraas deebifamaniiru jechuun isaanii haala qabatamaa lafa sanarra jiru hubannaa keessa kan galche miti jechuun paartileen siyaasaa sadii kanneen tigraay keessa socho'an har'a ibsanii jiru kanatti aanee dhiyaata.
waliigaltee tolfame guutummaatti hojiirra oolchuuf dhimmootiin irratti hin hojjetamin akka jiran bilinkan ibsanii dhukaasi dhaabbachuusaa hubachiisaniiru addi bilisummaa uummata tigraay kaleessa galgala ibsa baaseen haga ammaatti keessumaa tigraay dhihaa keessatti buqqaatonni akka hin deebi'in ibse deebisuuf immoo walamantaan jiraatee nageenya argamsiisuuf raayyaa ittisaa kan itiyoophiyaan ala humnootiin jiran akka waliigaltee tolfame sanaatti ba'uu qabu jedheera. addi bilisummaa uummata tigraay ibsa feesbuukii ofii irratti baasee mootummaa yuunaayitid isteets waliigalteen piriitooriyaa hojiirra akka ooluuf yaalii gochaa jiru dinqisiifachuudhaan mariin siyaasaa hatattamaan jalqabamuu akka qabu kunis madda rakkoo jiruu baruudhaan furmaata argachuuf gargaaraa jedheera. antanii bilinkan ibsa baasan kanaan mootummaan itiyoophiyaa sababaa wal waraansaan kan ka'e kanneen manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka iddoo isaaniitti deebisu. raayyaa ittisa biyyaarraa kanaaf humnootii tigraay keessa jiran akka baasu akkasumas miidhamtoota giddugaleessa ka godhate mariin ce'umsa haqaa fi amansiisaa ta'e ka biyyoolessaa akka gaggeeffamu gaafatanii jiru paartiin saalsaay wayyaanee tigraayiif guddifna xinnat tigraay akka jedhanitti ibsi aantanii biliinkan rakkoon buqqaatotaa akka itti fufu taasisaa jechuu isaanii lugeetaas bahaa maqaleerraa gabaasee jira.
Itoophiyaatti namoonni labsii yeroo muddamaan mana hidhaa keessa jiran kudha afur manni murtii federaalaa adoolessa saddeet cufamuun kan onkoloolessa kudha tokko banameen booda har'a irra deebiin dhaddachatti dhiyaataniiru himatamtoonni mana murtiitti dhiyaatan kunneen waggaa jalqabaarra bakka tursiisa awaash arbaa jedhamu buufata waraanaa mootummaa duraan tureerraa jalqabee akka mana hidhaatti tajaajilamu jechuun gareewwan mirgaaf falman kan qeeqaa turanii fi jiran irraa gara magaalaa finfinneetti kanneen deebifamanii. hidhamtoota kana keessatti miseensa paarlaamaa fi dhaaba abin kan ta'an obbo kiristaan taaddalee fi miseensa mana maree naannoo amaaraa kan turan obbo yohaannis bo'aa yaaloo dhukkubsannee yaala ariifachiisaa osoo nu barbaachisu mana yaalaa deemuu akka dhorkaman mana murtiitti har'a himataniiti jiru manni murtichaas aangawoonni mana hidhaa sun mana yaalaa akka deemaniif akka eeyyamaniif ajajeera. himatamtoonni dhaddacha kanaan dura ture irratti oliyyannoo gaafataniin manni murtii abbaan alangaa himannaa isaa fooyyeffate akka dhiyeessu ajajee ture akkasumas manni murtii sarbama mirgaa isaan irratti raawwatameera jedhameef koomishiniin mirga namoomaa qorachuun akka dhiyeessu ajajeeti ture manni murtii federaalaa dhaddacha har'aatiinis beellama sadaasa soddoma bara 2024 dhufutti qabateen murtoo mana murtii waliigalaa fi qorannaa koomishinii mirga namoomaa itiyoophiyaarraa argamu ni dhagaas. jedheera oduu biraatiin immoo ajajaa riphee lolaa waaltaa afriikaa keessa waggoota kurnaniin dura yakkoota raawwateef shakkamuun manni murtii idil addunyaa kan dhaddacha yakkaa ajaja hidhaa itti baasee ture har'a ajajicha irraa kaaseeraa jedhe jaallanneen dabalataan nutti himti.
himannaan yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatame dabalatee ajjeechaa namoota dhabamsiisuu humnaan gudeeddii fi ari'achuu waggoota kudhanii ol dura himatamee ture riippaabilikiin afrikaa waaltaa bara 2013 irraa eegalee hookkaraan kan muddamte yoo ta'u yeroo finciltoonni salekaa pireezidaantii yeroo sanaa firaankoos boziizee aangoorraa buusuuf dirqisiisan. milishoonni farra balakaa ofirraa ittisuudhaan namoota nagaa irratti xiyyeeffachuun jiraattota musliimaa magaalaa guddoo baanguwii irra caalaa isaanii sodaadhaan akka baqatan taasisaniiru ajajni jalqaba bara 2018 chaappaan deeggaramee ba'e akka jedhutti edmond bayna garee loltoota 100 hanga 400 ta'an qabu kan farra balakaa baay'inaan. kiristaanota ta'anii fi bara 2013 hanga 2014tti garee finciltoota selekaa baay'inaan musliimota ta'an waliin wal waraanan sana ajajaa ture jedha abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa yakka qoratu murtii barreeffamaa kamisa kaleessaa kennaniin akka jedhanitti aangoonni riippaabilikii afrikaa waaltaa dhimmi kun fudhatama qabaachuusaa erga mormanii booda ajaja hidhaa duraan murteessan kaasaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarrummoo karoorri Doonaald Tiraamp waadaa ijoo yennaa duula filannoo seenan irratti fuulleffachuudha. Kunis nageenya daangaa diinagdee cimsuudhaan Ameerikaaf dursa kennu waadaan isaanii cimaadha. Attamiin akka hojiirra oolchan ilaalchisee ibsi kenname garuu xiqqoodha. Gabaasa Tiinaa Tiriinii Tujubeetu haala taanuun dhiyeessiti.
It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy?
Dhimma siyaasaa amanuun hin danda'amnetti milkaa'uu akka dandeenye amma ifa galaadha. Waan ta'e ilaalaa. Kun ajaa'iba miti.
Doonaald Tiraamp ammas pirezidantii Yuunaayitid Isteetsi akka ta'an halkan filannoo sana akkuma ibsameen haasaa injifannoo dhageessisaniin waggoota arfan darbaniif ajandaa isaanii irra deebi'anii dubbatan. Nageenyi daangaa ammallee hojii dursa kennaniif ta'ee jira. Tiraamp sagantaa yakkamtoota biyyaa ari'uu seenaa Ameerikaa keessatti isa guddaa ta'e akka eegalan ibsuudhaan godaantota lammii Ameerikaa yookaan humnootii seera kabachiisan ajjeesan kamiyyuu du'aan akka adabamu gaafataniiru. Haasaan cimaan kun halkan filannoo sanaa hagas ilaalchitti hin kennamne.
Daangaalee sana cufuu qabna. Namoonni gara biyya isaaniitti akka deebi'an gochuu qabna. Namoonni akka deebi'anii dhufan ni barbaanna. Akka isaan deebi'an gochuus qabna. Garuu seeraan dhufuu qabu. Karaa seeraa dhufuu qabu.
Kan haaraa filataman ittaanaa pireezidaant Jeedi Vaans ajandaa ijoo kabiroo tuqan.
And after the greatest political comeback in American history, we're going to leave the greatest economic comeback.
Eega seenaa Ameerikaa keessatti milkaa'ina guddaan aangootti deebine seenaa Ameerikaa keessatti fooyya'ina dinagdee isa guddaa hoogganuuf deemna. Liqaa baasuuf deemna. Dilaala xiqqeessuuf deemna.
Bulchiinsi haaraan kun hanqina duraanuu guddachaa jiru irratti osoo hin dabalamin akkamitti galma dinagdeesaa akka galmaan ga'u ifaa miti. Garuu haasaan Tiraamp akka mul'isutti namni gargaaruu danda'u ogeessa teekinooloojii kata'e Elan Maask qisaasama maallaqaaf hanna hanqisuuf koomishina ga'umsa mootummaa akka hoogganu eeraniiru. Maask dhiyeenya rookeettii hawaa furguggisuu isaallee tuqaniiru.
Waan gaarii ture. Anis Eleen ifan bilbile. Eleen si tureen jedhe. Innis eeyyaanaan jedhe. Kana kan hojjechuu danda'u ka biraan jiraa? Raashiyaan hojjechuu dandeessi? Lakki. Chaayinaan hojjechuu dandeessi? Lakki. Siin ala Yuunaayitid Isteetsi hojjechuu dandeessi? Lakki. Eenyuyyuu sana hojjechuu hin danda'u. Eleen kanan si jaalladhu kanaaf hin jedheen.
Hayyoonni akka jedhanitti Tiraamp maaskiin faarsuun isaanii waltajjii addunyaa irratti cimina agarsiisuuf jecha. Steefanii Alice Beeker Sitii Yuunivarsiitii of London irraa akkas jedhu.
Yaadichi asirratti biyyi kana gochuu danda'u nu qofa. Dhugaadha. Biyyi kana gochuu danda'u nu qofa. Kanaaf Tiraamp dandeettii maask kana akka abbaa qabeenyaa teekinoolojii qofaatti osoo hin ta'in akka nama mul'ata qabuutti yaada inni gara fuulduraatti tarkaanfachiisu akka nama dhuunfatti osoo hin ta'in akka sabaatti gargaaru barbaadu jedhee yaada.
Tiraamp haasaa isaanii keessatti innaa hojii jalqaban qajeelfamni isaanii maal akka ta'e deeggartoota isaaniif ibsaniiru.
Qajeelfama salphaadhaan hoogganaa. Waadaan seenameera. Waadaan eegameera. Waadaa keenya ni eegna.
Waadaa sana keessaa tokko kan isaan bara milkaa'ina Ameerikaa isa guddicha jedhani.
Sudaan kan wal waraansaan miidhamtee fi baay'ina kan qabdu magaalaa Oomdurmaan keessatti bakki nyaati tolaan kennamu kan hawaasa gargaarsa hawaasa addunyaa biraa argamu xiqqaan warra rakkatan nyaachisaa jiru kutaan sudaan tokko hongee waggoota torba keessatti addunyaa irratti isa jalqabaa ta'e kun yeroo mudatutti yuunaayitid isteetsii fi kanneen biroo danqaa malee gargaarsa akka argatan gochuuf jecha gareewwan wal waraananiif waamicha dhiyeessaniiru gabaasa henry wilkins jaallanneetu akkaataa nutti dhiyeessa.
walwaraansi kun magaalaa sudaan baay'ina uummataan guutamte omdurmaan keessatti yeroo jalqabu ahid mahamud ali baqachuu dide buqqa'iinsa yeroo dheeraatiin rakkachuu mannaa mana ofii keessatti du'uu akka filatu dubbateera miseensota hawaasa biroo waliin qabeenya isaanii walitti qabuudhaan warra magaalattii keessatti hafaniif nyaata bilcheessanii raabsuu jalqaban.
qabeenya baay'ee muraasa waan qabnuuf garee watsaappii fi fuula feesbuukii banne kana malees tiiktookii qabna kanas waan hojjennu irratti hubannoo jiru babal'isuudhaaf yaaluun jalqabne sana booda lammiiwwan sudaan biyya alaa keessa jiran irraa deeggarsa argachuu jalqabne.
erga walwaraansi sudaan keessaa eebila bara 2023 jalqabee as dinagdee magaalattii haala kufaatii keessa jiruun jedha aliin. lafti yeroo fi nyaata tolaa irraa kennaa jiran kun guyyaatti hanga maatii dhibba lamaa nyaachisa galanni arjoomtota namoota dhuunfaatiif jedha. Lafti nyaata tolaa irraa dhiyeessan magaalattii guutuu keessa ka jiru ta'us garuu gareewwan gargaarsa idil addunyaarraa deeggarsan arganne. Baatii keessa jirru onkololeessa keessa dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookiin USAID dabalatee arjoomtota gargaarsa namoomaa gurguddoo kan addunyaa kudha tokkorraa ibsi ba'e akka jedhutti wallabdee kana keessatti kan hirmaatan gamlameen gareewwan gargaarsaa magaalota akka Omdurman akka hin seenne gufachiisaa jiru. hundee beela kanaa kan ta'e tattaaffii gargaarsa namoomaa biyya keessaa fi idil addunyaa tooftaan danquudhas jedhe kutaan sudaan tokko waggooti torba keessatti beela addunyaa irratti isa jalqabaa ta'e kan ishee mudate yoo ta'u kutaaleen biyyattii gurguddoon beela keessatti kufuurraa tarkaanfii tokkitti fagaatanii jiru ministiriin maallaqaa ka sudaan gibiir ibraahim gaaffiif deebii sagalee ameerikaa waliin taasisaniin. gareewwan gargaarsaa namoota akka dhaqqaban gochuuf waan isaan barbaachisu hundi kennameeraafi jedhan.
eeyyeen beekamaadha dhaqqabuu yookaan seenuu danda'u isaaniin haasofsiisuu dandeessa namni tokkoyyuu sochii isaanii kan gufachiise hin jiru.
sagaleen ameerikaa gara dhaabbata refuujii intarnaashinaal kan buqqaatotaa fi falmu akkasumas gareewwan gargaarsaa idil addunyaa adda addaa waliin michuu ta'e dubbisee jira daani'eel sulevan dhaabbaticha keessatti daayirektara kutaa afrikaa eeziyaa fi giddugaleessa bahaati akkas jedhu.
to claim that um, international NGOs and UN agencies have all the access they need is, is blatantly false.
Dhaabileen kan mootummaan ta'in kan idil addunyaa fi dhaabileen tokkummaa mootummootaa qaqqabummaa isaan barbaachisu hunda qabu jechuun soba ifa galaadha. Gareewwan michuu keenyaa hedduun kanneen achi hojjetaa jiran dubbisneerra. Gargaarsa kallattiin ifatti uggura yookaan viizaa suuta suutaan kennuu fi gufuulee biirookiraasii birooti jedhan. walumaa galatti namoonni bakka sanaa hojjetan qaqqabummaa barbaadan argataa akka hin jirre dubbatu.
waldhabdee sudaan keessatti gama mormituu ka ta'e humni deeggarsa saffisaa yookaan rsf gaaffii yaada isaa akka kennuuf dhiyaateef deebiin laanne ogeeyyiin tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti gareewwan gargaarsaa kanneen maallaqa hin arjoomne dhaqqabummaa dhabuu isaaniin kan ka'e waaltaaleen yeroof nyaata tolaa kennan kan akka alii sudaan keessatti gargaarsa nyaataa geessuudhaaf karaa dursaa ta'anii jiru aliin garuu gareewwan gargaarsaa gargaaruu akka qaban dubbata.
waaqayyo inni hundumaa danda'u gareewwan gargaarsaa idil addunyaa bira akka geenyu akka nu gargaaru nan kadhadha dhaabilee akkanaa bira ga'uun baay'ee barbaachisaadha.
aliin namoota balbala isaa ga'aniif guyyaatti nyaata al tokko qofa dhiyeessuu akka danda'u dubbata.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
qophii keenyatti aanuun immoo dhimma filannoo yuunaayitid isteetsi kan ilaalee isin biraan geenya pireezidaanti doonaald tiraamp irra deebiin filatamuun hooggantoota biyyoota michoota ameerikaa kan awurooppaa fi eeshiyaa tokko tokko keessatti ijoo dubbii ta'eera biyyoota awurooppaa keessatti immoo namoonni filatamuun tiraamp gama diinagdee fi nageenyaan maal fidee dhufa jechuun wal falmaa jiru yommuu doonaald tiraamp kanaan dura aangoo pireezidaantummaa irra tureen inni alanaa. yommuu ilaalamu ajandaawwan tiraamp maal ta'uu malu jechuun kolleejjii koolins teeksaasitti piroofeesar diinagdee kan ta'an piroofeesar mohaammed xaahiroo dubbisneerra akka itti dhiyaata. ba'iin filannoo yuunaayitid isteets erga ba'een booda kaamlaa haaris itti aantuun pireezidaantii yuunaayitid isteetsii fi pireezidaantiin yuunaayitid isteets amma waayit haawus keessa jiran joo baayidan kaleessa haasaa dhageessaniiru lamaan isaaniiyyuu aangoo karaa nagaa dabarsanii kennuu irratti dubbataniiru haasaawwan lamaan isaanii kana bara 2020 ture walii yeroo wal madaalchistanii maal nutti argisiisa.
Weel bara kuma lamaa fi digdama akkuma namuu beeku gaafa Baayiden mo'atee pireezidantii ta'ee Tiramp mohamuu isaan fudhanne bilbilees baga gammadde hin jenneeni Baayideniin anatu moo'ee na jalaa hatanii jedhee waan ta'e cuftuu hin beennaa bara san. Amma ammoo adda Baayiden akkuma beennu ka pireezidantiidha garuu namni dorgomee dorgommii kanarratti mohamee itti aantuu isaati. Garuu akkuma duraan ahadii seenee Tirampii bilbilee baga gammadde jedheenii haasawaas godhee aadaa Ameerikaa isa duraaniititti deebisee jira biyya sadarkaa saniin.
Amma kan ifa hin baane garuu akka ilaalamaa jirutti rippaabilikaanonni mana maree lamaan irrattiyyuu caalaa argachuutu gabaafamaa jira sagalee caalaa argachuu isaanii yeroon pireezidaantummaa kan doonaald tiraamp isa dura ture irraa wanti adda isa taasisu maaltu jira jennee eeguu dandeenya keessumaa wantoota doonaald tiraamp dubbachaa turee fi duula filannoo irratti seerota kana booda baasuu danda'u irratti.
amma seeretni akka. harka riippablikaanaa seene beekamee jira manni gadaanuu ammootu manni maree bakka bu'oota ummataa haga ammaa hin beekamne malee garuu tilmaamaan sunis harka warra riippablikaanaa seena jedhamee eegama gaafas tiramp waan barbaadu waan hedduu godhuu salphaa ta'aa fi bakka tokko tokko nama yoo shuumtu. Senetii Ameerikaatiin ayyama argachuu qabaa konfarmi ta'uu qabaa jecha senetiin fakkeenyaaf warra isa wajji kaabinee isaafaa abbaa waraanaa difeensi sekeretariitu jira hedduutu jira bakkitti ayyama senetii barbaadu amma salphinaan nama fedhe achi kaa'uu danda'a. Gaafa mootummaan Ameerikaa akkana hin ta'ini gaafa baalansiin jiru. Nama gartee yaada fiinxallaa qabu achi keessa dabarsuun hedduu rakkisaadha. So nama konfirmeeshinii senatii kana keessa dabru bakka sanitti naamneet gootee senatitti dhiyeessita. Amma nama ati barbaadde fiduu dandeetta hin dabra. Garasiin akka tokko gaarii akka tokko ammoo hamaadha. Senatiin harka jaraa seenuun implikeeshiniin isaa guddaadha. Mannis harka jaraa seena jedhamee eegama. Gaafa san ta'e Tirampiin dhossine kaa gaafa duula na filadhaa kana godha kana godhaa warra galtee seera malee seeraan alatti Ameerikaa jiran maas dipoorteeshin qabnee biyya jaraatitti darbinaa jedhee ifaan ifatti dubbate dhossaa tokko malee waan akkasiifa amma godhuu hin danda'a jecha namni isaa dura dhaabachuu danda'u hin jiru yoo itti qaalii ta'ee maallaqa waan wanni akkanaa kunis amma tilmaamaan nama tokko qabanii mana hidhaa seensisanii achi booda pirooses godhanii biyya galchuuf gara doolaara kuma kudha tokkoo fudhatan namni tokko. so wanni akkasiifa yoo xiqqoo waan inni jedhu kana isa hanqise malee wanni biroo gara seeraatiif gara politikaatiin wanni isa dura dhaabbatu waan jiru natti hin fakkaatu.
Gamtaa Awurooppaa fi neetoo waliin kan walqabateen imaammata alaa akkamii hordofuu danda'a jechuutti dandeenya. Jaraafoo maaliif yaaddoo ta'e?
Tirampiin beektaas hin dura waan pirezidantii ta'ee argineef waan inni dalaguu malu tilmaamuun hedduu nama rakkisu. Inni ejjannoon isaa taafiidha. warri Awurooppaa kun ammootu pirezidantii akkasii hin barbaadu. Pirezidantii akka dimokiraataa kana barbaada. Dimokiraanni kun waan hedduu gadi jabeessitee waan hin laalleef horiillee neetoo kana dhugama amma daataan ni mul'isa. Neetoo kanas Ameerikamatu horii isaallee bajata isaa hedduu Ameerikatu baasa. Sila GDP kee irraa beektaa dhibbeentaa sadi yoo xiqqaate baasuu qabda. Warri Awurooppaa akkasittiin baasu Ameerikatu waan kana mara godhaa. Tiramp waan akkana akkana kana waan itti jajjabaatuuf hin sodaatan. Kun ammootu warra abbaa irree kana hin jaalata. Amma fakkeenyaaf Yuukireenii fi Raashaa jidduu waraanni jiru kuni Ameerikaan warra Yuukireenii gargaarsa guddaa gooti. Tiramp amma dhufee wanni sun maal ta'uu malaa kan jedhu sodaa guddaa jira. Akka duraan dubbate yoo ta'e waa lama dubbate wanni lamaan sun waldhaa tokkoffaa. Ani pirezidantii ta'ee yoosuu waraana kana dhaabaa jedhee dubbatee akkana dhaabaa akkas godhaa jedhee keessa isaa hin himne akkamii akka dhaabu gartee namaa hin galle. Kun ammootu gaafa pirezidantiin Yuukireen as dhufe gaafa irra boodaa kana isallee dubbisee ergaa gartee mixt signaal jedhan ergaa gartee wal makaa ergee jira garuu asiin dura nuti gartee Yuukireen horii kennuu kana hin dhaabnaa jedhee dubbatee jira. Sooma pirezidantii ta'ee akka gaafa duula na filadhaa kana ta'amoo reyaalitiin dhugaan lafa jirtu ammuutu adda maal godha ka jedhu shakkii fi sodaan hin jira.
Profeesar Mohaammed Xaahiroo ibsa naa kennitaniif guddaa godheen sin galateeffadha.
Isinis naaf hirmaachuu keessaniif galatooma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa wiixataa hanga jimaataatti tamsaasa kallattiitiin Waashingitan irraa kan isin biraan gahaa jirudha. Ammas nu waliin tura.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan. kanneen akka covid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis. akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun hin dagatinaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffanna. Tamsaasni keenya yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti kan darbuutiin alattis guyyaawwan boqonnaa lamaanis. Qophiileen keenya kaan tokko tokkoon isaanii irra deebitiin akkasumas immoo oduunis oduu haaraadha kan nuti dabarsinu sunneen gama reediyootiin kan isin biraan gahan akkuma jiranitti jiru qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan gahuudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii X. kan duraan tiwiitariin beekamuu fi instaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aa aan mitikuu fiqaadu qophiiwwan keenya gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuuniif immoo tigisti gammee akkasumas piroodiisarri keenya har'aa geessota istuudiyoo mara waliin ta'uun nugusuu taamireen waliin ture halkan gaarii torban gaarii.